godinaa qellem wallaggaa magaalaa gidaamiif damdoolloo keessatti aangawoonni mootummaa koomaandi poostiin hidhaman akka jiran jiraattonni dubbataa jiru qaamni koomaandi poostii godinichaas deebii kennee jira jaalanneetu dubbise ka jiraataa magaalaa gidaamii dubbataniin jalqabna.
guyyaa kan isaa naannaa sa'aatii kudha tokkotti waraanni mootummaa Itoophiyaa makiinaa uummataa kan haayilaaksis taargaan qabdu dhufanii magaalaa gidaamii ganda duwwaa lama naannoo maazooraa jedhamutti erga malkaamuu baayyataa jedhamu kan waggaa lamaan duraa maakelaawii turee ba'e waraanni tokko morma isaa ukkaamsu hidhee qabuudhaan inni tokko immoo dhufee boksiidhaan rukutee kan booda gabsiinaa bananii keessatti darbatan abbaa maatii fi kanaan dura dhufanii agaabii manuma isaatii qabanii bara kuma lamaa saddeeti fuudhanii maakelaawwitti geessanii turanii manuma isaatii biiroon kaafaa'udha kan aanaa gidaamii jecha kaka'umsa godhaa jirta paartii kanaa wajjin jechuudhaan duraan shakkanii dhokataa ture amma dhufanii bitanii tokkan guyyaa kaleessa. Bara kuma lamaaf saddeet ji'a idaarii keessa yeruma obbo Baqqalaan fa'aa qabaman qabamee waggaa tokkoof ji'a lama kabaabii hidhanii gadhiisan. Duraanis immoo godina qellem wallaggaatti hidhamaa ture kaarsheelliitti jechaadha.
Isa dhumaa kana hiikamuunsaa yoomidha?
Hiikamuunsaa bara kuma lamaaf sagalii.
Kan biraawoo namni dhameewu.
bulchaa aanaa gidaamii obbo Gammadaa Milkiyaas jedhamu isaan immoo waraanni waboodhaa tarkaanfii waraana wayyaanee irratti fudhate biyyoodhaaf maaliifin kan jechuudhaan doorsisnaan kan booda badee godina qellem wallaggaatti akka tasaa hojii deemee jennaan achitti qabanii amma magaalaa dambidoollootti hidhanii jiru bulchaa aanaa gidaamii dinamichi kun amma erga hidhamee ji'a tokko kaasa guute dararamaa jira tiree bulchaa hamaarraan ga'aa jiru.
Kan biraa beekamu namni hidhame jiramu.
Obbo Karneessaa jedhamu bulchaa danda'an laaloo gareeti. Dargaggoo nama afurii baasii tokkoon dura hidhamanii damdolootti ukkaanfamanii fudhatamanii innaa manni murtii ibsi bilisa baasee gashu innaa isaan gara maatiitti galan waraanni koomaandii poostii gidaamii barakee qabee amma mana hidhaa aanaa gidaamii keessatti argamu. Dargaggoo an maqaa isaanii hin beekne ijoollee afurii jin. Aanaan gidaamii amma koomaandii poostii bishaara bulchaa aanaatiin qabdu.
Maal godhan obbo Karneessaan?
Akkamitti waraanni waboo dhufee tarkaanfii fudhata ati ganda kana bulchita miti quba qabda jaraa wajjin hidhatan abdi jechuudhaan damdolloorraa dhufanii bulchanii tokkan halkan amma gaa uummannaanaa gidaamii sodaa keessara waraanni kalee malkaamuu sana butee garjee daangee taambii daangee jedhama atti buteen isaa hin barannee ammallee namoota qabamanii hafan jiru jedhama kanaan dursa abbaa qabeenyaa hoteela oromiyaa jedhamu obbo Seefi Solomoon nama dhamu obboleessi kee waraana waboo wajjin hidhata qabeessan nufusiise jedhanii kaambii wayyaanii asitti hidhanii garafanii namichi kun amma pireezinii gara daboo afrikaatti rifeerii ta'ee jira jedhama reebicha hamaa irraan ga'urraan kan ka'e qaamni saalaa isaan hojjetu jedhanii maatiin isaa dubbataa jiru.
Egaa eega bulchaan hidhamani eenyutu bulchaa jira?
Komaandi poostii ma bulchaa jira. Torban kaleessaa saayitii lama walakkaa irratti wal ga'ee waamanii namni kana booddee sa'aatii sadii yookaan afur dabarsee nuyi komatinaa jedhan. deeminaa jedhanii isaan isatti himatanii jiru namni deemes immoo reebichi jira guyyaas illee waraanni hiriiraan yeroo baay'ee bahu katamaa keessa micaa hojjetaa dabqaambulaa tokko maqaa isaa maammad micaa jedhamni hojii wazzaadaree hojjetaa karuma irratti sa'aatii afur keessa qabanii qaama saalaa taasisanii amma mucaan kun dhiiga'ee rakkina hamaa keessa galee jira baay'ee nama reebu jarri.
Gama kaaniin jiraattonni magaalaa Dambidolloo akka jedhanitti kantiibaan magaalattii obbo Daani'eel Taraddaa ittaanaa bulchiinsaaf nageenyaa ka godina qellam wallaggaa obbo Tsaggaa'ee Waaqjiraa to'annaa jala erga oolanii bubbulanii jiru. Maraafuu hoogganaa poolisii godina qellam wallaggaa fi qaama koomaandi poostii kataan koomaandar Tagany Raggaasaa maaliif hidhaan kun akka gaggeeffame gaafadheera. Kan gidaamii keessatti hidhaman obbo Gammadaa ilaalchisee akkas jedhan.
Gammadaan kuma isaatii hojii itti kenname sana hojii uummataa dhiisetti kan inni bade konkolaataa mootummaa fudhateetiin kan inni naannoo Finfinneetti badeedha kan jedhamu. Ergasii booda garuu naannoo magaalaa Dambidolloo keessatti argameeti kan itti qabame malee abaa'oo taatee maal kan jedhu miti baay'inni isaa garuu hojii mootummaan itti kenne sana bahuu dhabuudhaan hojii sana gatee jechuudha kan inni iddoo kan biraatti badee kan inni qabame jechuudha.
Itti gaafatama isaan baane yeroo jettan maal godhan?
Tokkoffaa nageenyi naannoo sana keessa jiru nageenyi amansiisaan hin turre namni kun bulchaadha. Erga bulchaa ta'e immoo uummata isaa qabatee dargaggoo qabatee abbootiin gadaan dumtuu jiru isaan kana qabatee nageenya naannoo isaa mirkaneessuun hin danda'ama jechuudha. Garuu kana keessa dhaqanii uummata lagatti dagatanii baqachuun garuu yakkadha jechuudha karaa kan biraati. Informaashinii namni qabuun kanaan jechuudha. Naannoo gidaamittis kan jiru tokkoffaa hojii mootummaan itti kennu.
bahuu dadhabuudhaan baay'inni namaa kan to'atame malee waan garbiraa waan addaa kan jirre ta'uu isaati jechuudha.
Kan biraa gidaamii keessatti namni miseensa kaafaa'oo ta'ee waajirri kaafaa'oo illee mana isaa ta'ee to'annaa jala ooleera. Maakalaawii keessatti waggaa tokko hidhamee isa duras Dambidoolloo keessatti nama deddeebi'ee hidhame. Akka seeraa feera biyya sanaatti mormitoonni karaa nagaa qabsaa'uu hin danda'u kan jedhaman keessaa kaafaa'oon tokko maaliif namni kun gara Dambidoollootti qabamee dhufe?
Wanta biyya kun jiru heera mootummaa kanadha kana eegdu. Komaandi poostiin kunis irra guddaa qaama siyaasaa miti. Rakkoo ofii isaa uume yoo kan qabaate malee namni kamillee akka ittiin qabamee kan hidhame kan adda baasee hin beeku.
Jechuun gidaamii keessaa namni qabamee Dambidoollootti dhufee obbo Gammadaa Duwwaadha.
Amman beekutti gammadaadha amma kana kan naannoo sanarraati beeku jechuudha.
Maqaan isaanii Malkaamuu Baacaa jedhama.
Malkaamuu Baacaa?
Ee.
Lakki kubbaa qaba.
Waa isaaniin beektan.
Lakki hin beekamu.
Kantiibaan magaalaa Dambidoolloo obbo Daani'el Saanoo maal godhan?
Tokko komaandii poostii keessatti miidiyaa kamiifuu sagalee hin kennina kan jedhu jira. Kanarraa darbuudhaan magaalaa Dambidoolloo keessattis akka dambe godinaa qellem wallaggaa keessattis rakkoon hin jiru kan jedhu kana waan ka'aniif osoo rakkoon jiru maaliif rakkoon hin jiru jedhamee darbame yookiin immoo seera taa'ee kana maal darbame kan jedhu kan isaan to'ataman jechuudha. Naannoon kantiibaattis hojiima sanaaf fedhii dhabuudha baay'inni isaanii kan jiru hojii uummanni itti kenne sana bahuu dhabuudha malee miidiyaadhaanis hin dabarsiina erga komaandii poostiin erga murtaa'e wanti sagalee Ameerikaattis iddoo tokko tokkotti wanti darbame jira. Inni kun garuu erga dhowwamee booda dabarsuun mataan isaayyuu nama agarsiisa. Seera komaandii poostiitiin waan ta'eef akkana daddarbanii jechuudha kan isaan akka to'ataman kan isaan ta'anii. Naannoon saggaa'eenis kan hojii wal qabata. Dambidoolloon nagaadha. Rakkoon hin jiru jechuun uummata kana dabarsitee qaama birootti yookiin immoo bineensatti kennudha jechuudha karaa kan biraatiin uummata bushii jedhu. Maaliif Dambidoolloo keessatti nama hedduutu waluma wal ajjeesaa jira jechuudha. Erga inni wal ajjeesaa jiraate ta'eefi nama kana dhugaa jirullee maa dubbachuu dadhabde kan jedhuun kan to'atamu malee waan ta'an ni haamne jechuudha. Akkuma dabarsite maaf dhugaa dubbachuu dadhabde kan jedhu san malee wanti addaa ta'e wanta minaan yookiin immoo to'atameefis wanti balaan ga'es hin jiru garuu ammas kan ilaalaa jiramu ta'uu isaa jechuudha. Komaandi poostiin taa'ee ilaalaa jira waan ta'eef.
Komaandar Tagany ammatu isaan rakkina jira namatu du'ee namatu ol ajjeese hojii seeraan alaatu hojjetame jedhanii dubbatanis hidhamuu isaanii nafu.
Maali inni maalti hidhamuun kana wajjin wanti walitti fiduutu hin jiru garuu dhugaa maaliif dhoobataa? Haqaaf dhaabanna yoo ta'e yeroo ammaa kana wanti haqa dubbisuudhaaf wanti nama sodaachisu hin jiru garuu haqadhos kun maalirraa ka'e kan jedhu sanadha. Kamiifiyyuu yaa'u ilaalaa jirraa inni kunis fala argata dheeyyaadha.
Yeroo labsii hatattamaatti ibsa kennuun dhorkaadha jedha malee waan soba dubbataniif inni jedhu hin deemsisu ibsa kennanii sabaa himaadhaaf kun dhorkaadha yoo jedhameen fudhatama kanaaf innaan sin gaafadha.
Ibsa kennuun dhorkaadha ibsi dhugaan osoo kennamee fi ibsa dhugaadha wanta lafarra jiru jettee fudhachuun hin danda'ama homaa rakkoon qabu. Komaandii poostiinis kan hundaa'e namaan waan ta'eef kan kana hubatu waan ta'eef. Nama baay'ee keessa wal ajjeeseera. namni du'an kun maatiin isaanii hundumtuu jira sirri isaas deemu dhugaan jiru kun immoo dhugaadha yemmuu osoo dubbatamee fi gaarummaa qaba waan ta'eef irra guddaa kan isaan to'ataman kana waan ta'eef maaliif kana ta'uu baate danda'e kan jedhu sanadha.
Dhaggeeffattoota keenya oduu galgala kana nu ga'een immoo Komaandar Tuuchoo Saajin Caalii Giraanyi. Saajin kabbada daaqaa Inispeektar Nugusee Wayyeessaa akkasumas haadha qabeenyaa mana nyaataa. Aadde Dastuuraa Nagaash magaalaa Dambidoolloo keessatti to'annaa Komaand Poost jala kan jiran ta'uu jiraattonni ibsaniiru.